Hii ni redio Hizwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyavyo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kubona frederic nkunikije na thomas kamirindi mwiriwe mwiriwe neza se ikaze muri ayo makuru ese sena mu rwanda ivuyeho hari icyo abanyarwanda baba bahombye hari abanyarwanda babibaza ku mbuga mpuzambaga ntabwo dushobora kugendera ku marangamutima cyangwa se ku mpamvu zihariye z'umuntu cyangwa z'abantu kugira ngo wenda uvuge ngo umuyobozi runaka cyangwa se urwego runaka nta kamaro bifite bernard makuza umuyobozi w'umutwe wa sena w'inteko ishinga amategeko y'u rwanda rero arabasubiza ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari
mu gihugu ca Mozambique igandagurwa ry'umwe mu bajejwe kugenduza amatora umukuru w'igihugu yiyamirijwe n'amakungu
komite nobel yatangiye gutangaza abazahembwa muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda uyu munsi yahembye abahanga batatu mu bya fizike
igihugu ca sudani catangaje ko kimaze kuronka igice c'imfashanyo y'amadolari imiliyaridi zitatu cahawe n'igihugu ca arabi saudite na emira arabe uni amakuru tuyatangwe ko makuru avuga ko abajejwe gukingira inkengera y'ibahari mu gihugu cy'ubutaliyano batoye imivyimba y'abakenyezi cumi na batatu bitavye imana nyuma yaho ubwato barimwo bwuzuyemwo abimukira buzamiye buriko burashikira inkengera mu gisagara ca Lampedusa kubera ibihe bibi ejo ku munsi wa mbere batangaje ko abagabo cumi na batatu hamwe n'abakenyezi icenda barokotse igihe ubwato bwarimwo bwari butwaye abantu mirongo itanu bwazama hari abimukira batari bake barimwo abana bari muri ubwo bwato gushika ubu bataratorwa umwe mu bataliyano bariko baratohoza iyo sanganya Salvatore Vela yavuze ko bitumvikana ukuntu ubwato bushaje nk'ubwo bwari bwarekuriwe kugira urwo rugendo
abashakashatsi batatu begukanye igihembo cyitiriwe nobel mu by'ubugenge ni ukuvuga fizike mu gifaransa cyangwa se physics mu cyongereza babiri ni abasuwisi michel mayor w'imyaka mirongo irindwi n'irindwi y'amavuko na didier kelos w'imyaka mirongo itanu n'itatu uwa gatatu ni james peebles ufite ubwenegihugu bwa canada na leta zunze ubumwe za amerika afite imyaka mirongo inani n'ine y'amavuko uko ari batatu bazagabana igihembo kingana n'amadolari ibihumbi magana cyenda na cumi n'umunani komite nobel yatangiye kuwa mbere gutangaza abahanga izahemba muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yahereye ku gihembo cy'ubuganga medicine igiha abashakashatsi batatu abanyamerika babiri william kailin na greg semenza n'umwongereza peter ratcliffe uyu munsi rero hakurikiyeho igihembo cyo mu by'ubugenge nawe ejo kuwa gatatu komite nobel izatangaza uzafata igihembo mu by'ubugeni cyangwa se shimi chemistry mu cyongereza uzahabwa igihembo cy'amahoro azamenyekana ejo bundi kuwa gatanu
muri kumurabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika mu gihugu ca mozambique igandagurwa ry'umutegetsi yajejwe kugenzuza amatora ku mutumba ryabaye mu ndwi iheze muri iki gihe amatora mukuru w'igihugu yimirije yiyamirijwe mu gihugu cose hamwe no mu makungu inyuma yaho igipolisi gitangarije ku bantu batari bake bikekwa ko aribo bakoze ubwo bwicanyi bahagaritswe anastasio matavera yarashwe ku munsi wa mbere mu gitondo ariko aratahuka avuye mu ntara ya gaza hariko hatangirwa inyigisho ku bajejwe kugenduza amatora indorerezi z'amatora zarungitswe n'ishyirahamwe rya buraya hamwe n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu biyamirije ubwo bwicanyi amatora y'umukuru w'igihugu muri Mozambique ategekanijwe kw'igenekezo rya cumi na gatanu ryo ku kwezi kw'icumi perezida philippe nyusi hamwe n'umugambwe wiwe ariko arondera kwitoza mu kindi kiringo c'imyaka itanu ayo matora agiye kuba haheze amezi abiri nyusi hamwe n'umugambwe utavuga rumwe na leta wiwe uh, renamo bateye igikumu ku masezerano y'agahengwe ayo masezerano afise umugambi wo guhagarika ingwano yasuye kwaduka inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'indwi kuva iyo ngwano yamaze imyaka cumi n'itanu igahitana ubuzima bw'abanyagihugu bashika umuriyoni irangiye
hano muri leta zunze ubumwe za amerika minisiteri y'ububanyi n'amahanga yabujije ambasaderi gordon sonland kwitaba komite z'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite zirimo zikora amaperereza ashobora kuvamo ikirego kuri perezida trump ambasaderi sonland ahagarariye amerika mu muryango w'uburayi bwunze ubumwe perezida trump yashyigikiye iki cyemezo cya minisiteri kuri twitter yanditse ko sonland yari kuba agiye gutanga ubuhamya imbere y'urukiko rubogamye ijana ku ijana ni amagambo ye yiyandikiye adam Schiff umuyobozi wa komite ishinzwe inzego z'iperereza mu mutwe w'abadepite imwe mu zikora ankete kuri perezida trump yatangaje ko bashobora kongera mu birego kuri trump rero ikindi cyo gutambamira inshingano inteko ishinga amategeko ihabwa n'itegeko nshinga komite eshatu z'umutwe w'abadepite zateganyaga kumva ambasaderi gordon sondland uyu mu- uyu munsi mu muhezo
ijwi ry'amerika mu bushikiranganji bw'igihugu ca sudani ajejwe ubutunzi yatangaje ko igihugu ciwe kimaze kuronka igice c'imfashanyo ingana na biliyoni zitatu z'amadolari cari cemerewe n'igihugu ca arabi saudite hamwe n'igihugu ca emira arabe uni mu kwezi kwa kane ivyo bihugu vyo mw'izina rya golf vyemeye iyo mfashanyo inyuma yaho perezida omar al bashir akuriwe bikaba rero vyatayitanze kugira ngo mu ntumbero yo gushigikira abatetsi ba gisirikare bari bafashe ico gihugu umushikiranganji w'igihugu ca sudani ajejwe ubutunzi ibrahim eh, badawi yavuze ko ivyo bihugu bimaze gushira mw'i banki y'igihugu ca sudani miliyoni amajana atanu z'amadolari mu gihe ico gihugu kimaze kuronswa ibitoro ingano hamwe n'ibindi bifungurwa byose bifise agaciro k'umuriyaridi w'amadolari imirongo y'urutavanako hamwe n'ubukene bw'ibitoro biri mu bintu vyama vyaranze ubukene buri mu gihugu ca sudani
umuyobozi wa al qaida mu karere ka aziya y'amajyepfo kose asim omar yarapfuye mu kwezi gushize yiciwe mu ntara ya helmand mu majyepfo ya afghanistani mu gitero cy'ingabo za afghanistani zifatanije n'ingabo mpuzamahanga z'umuryango wa otan byatangajwe uyu munsi n'ubuyobozi bw'inzego z'iperereza za afghanistani iri tangazo rivuga ko abandi barwanyi ba al qaida benshi batawe muri yombi muri icyo gitero bari ba, bakaba barimo n'abakomoka mu gihugu cya Pakistan naho Asim Omar we yakomokaga mu gihugu cy'Ubuhinde mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaramushyizeho yari yaramushyize ku rutonde rw'abaterabwoba mpuzamahanga
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twateguriye birabandanya
amakuru mu biyaga bigari tuyahere mu rwanda aho uyu munsi abagize sena bacyuye igihe bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru bavuga ko bujuje inshingano zabo mu kigero kiri hejuru ya mirongo inani ku ijana mugenzi wacu eric bagira ubusa yari muri iki kiganiro
muri rusange uko bigaragaza muri iyi mandikiwe igihe y'umutwe wa sena mu nteko ishinga amategeko barasobanura ko ibintu byagenze neza mu nzego zitandukanye zirebana n'ubuzima bw'igihugu bakurikije inshingano zigenewe sena mu kiganiro n'itangazamakuru bwana bernard makuza ukuriye sena avuga kuri iyi mandikiwe igihe yemeje ko we na bagenzi be bubahirije inshingano bashinzwe nko mu kwegera abaturage bwana makuza yavuze ko mu murongo w'iterambere basanze bimeze neza muri ibyo bibazo n'ibitekerezo by'abaturage ikigaragara ni uko hari byinshi byiza umuntu asanga mu mirenge itandukanye bijyanye n'iterambere ry'igihugu n'ibyifuzo by'abaturage icyakora ngo hari ibindi bibazo basanze mu baturage bihuriweho basaba ko manda ibasimbuye yazakomerezaho bafatanije n'izindi nzego mu kubikemura hari ikibazo kijyanye n'ingurane ku bya expropriation hari ba rwiyemezamirimo bagiye bakora iyi mirimo bakagenda batishyuye abaturage hari ibijyanye n'ibyiciro by'ubudehe cyangwa se vup hari ibijyanye no kurangiza imanza hari ibibazo by'ubuharike ariko hari n'ibijyanye n'ihohoterwa ry'abana byagiye bigaragara muri iyi manda ya kabiri icyuye igihe ni naho mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hahinduwe itegeko nshinga ry'u rwanda risumba ayandi aho ni cyane cyane mu ngingo yaryo y'ijana na rimwe yazitiraga umukuru w'u rwanda paul kagame kongera kwiyamamariza gukomeza gutegeka u rwanda sena ivuga ko ari umwaka w'ikirenga kuko yifatanije n'umutwe w'abadepite bakiriye inyandiko zikabakaba miliyoni enye z'abasabaga ku bushake guhindura itegeko nshinga inyandiko zitavuzweho rumwe zibitse muri sena avuga bisindagira kugira ngo n'abakomeje kugenda batanyurwa cyangwa se bagira ipfunwe bamenye ko ibintu byose byakozwe icyifuzo cy'abaturage kirahari twigeze kugira igihe cyo kubisobanura ariko muri iki gihe dusoza nanone kubisubiramo ngira ngo nta gicumuro kirimo muri rusange mu myaka umunani ya manda ya kabiri y'umutwe wa sena umaze bavuga ko imyanzuro bashyikirije guverinoma yashyizwe mu bikorwa ku mpuzandengo ya mirongo inani n'icyenda ku ijana bagasaba ko bazabasimbura bazakomereza aho bageze gusa mu bihe bitandukanye hakunze kuzamuka amajwi avuga ko u rwanda rudakeneye kugira imitwe ibiri y'inteko ishinga amategeko abavuga ibyo bashingira ku kayabo k'ingengo y'imari igenda kuri sena bakanavuga ko basanga icyo bita imirimo yayo itagaragara yagombye gukorwa n'umutwe w'abadepite kuri iyi ngingo hari n'abatangira ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga nk'umunyarwanda uherutse guterura abariza kuri twitter agira ati ariko buriya sena ivuyeho twahomba iki agakomeza agira ati ngemura twakunguka amafaranga yayitangwagaho agakora ibindi ni ingingo ijwi rya amerika yashatse kumva icyo abari muri manda icyuye igihe yivugaho maze senateri tito rutarema arati kuri ijwi rya amerika harya sena yanyu ya amerika mugerageza kuyikuraho kugira ngo nicyo nabaza sena yacu niyo irwanira kugira ngo amahame remezo iyakurikirane ibibazo u rwanda rwagize ubone uko bikuramo sena ya amerika ihagarara za leta ziri ndumva ugereranyije ikwiye kugumaho n'ikwiye kuvaho n'iyihe urwego rwaza abanyamerika uvugira twumve kuri perezida wa sena bernard makuza avuga ko yubaha ibitekerezo bya buri muntu mu gihugu kigendera kuri demokarasi icyakora hari ibyo afata nko kurengera abantu iyo babiri batatu icumi niyo baba ijana basimbure icyemezo abanyarwanda bafashe ku bwiganze bwa mirongo icyenda n'icyenda ku ijana bwo gushyiraho urwego bakaruha inshingano ngira ngo twaba turi mu gukabya ntabwo dushobora kugendera ku marangamutima cyangwa se ku mpamvu zihariye z'umuntu cyangwa z'abantu kugira ngo wenda uvuge ngo umuyobozi runaka cyangwa se urwego runaka nta kamaro bifite naho senateri garikani niyonga nawe asanga mu gihugu inzego zuzuzanya mu mikorere bigoye kwemeza umusaruro wa buri rwego aha niho havuka wabura umwihariko mu musaruro wa sena igihugu gikora nk'icyacu aho inzego zose zifatanya zikanuzuzanya ntibyoroshye gupima kuko uruhare rwa buri muntu we umufashe ku giti cye biragoye ko bavuga ngo umwihariko umugabane sena yazanye wihariye kubipima ngo ni uwuhe muri ya mikorere tuvuga inteko ishinga amategeko umutwe wa sena wagiyeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu nyuma yo gutora itegeko nshinga nk'uko ryavuguruwe kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ni umutwe ubamo abasenateri makumyabiri na batandatu bageramo mu buryo butandukanye bamwe bashyirwamo n'umukuru w'igihugu abandi bagatorwa kuwabaga muri uyu mutwe wa sena kuri manda imwe yashoboraga kuyimaramo imyaka umunani itegeko nshinga ryavuguruwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu na magingo aya ryemera manda ebyiri muri sena buri manda imyaka itanu manda icyuye igihe igasa bizayisimbura kuzakomeza aho yari igejeje mu nshingano za sena zirimo no gukomeza gukurikirana iyubahirizwa ry'amahame remezo u rwanda rugenderaho ehwe y'ubusa ijwi rya amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika iyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa
nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
dukomeze amakuru mu rwanda aho batangije ubwoko bushya bw'amapikipiki akoresha amashanyarazi aho gukoresha esanse abaharanira rero ibidukikije babyishimira cyane umushinga watangijwe nako watangijwe n'ikigo safi ltd asumita kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye mu kiganiro n'itangazamakuru abayobozi b'iki kigo bagaragaje ko mu byo baje gukemura mu gihugu harimo kugabanya umubare w'impanuka ziterwa na moto ubuyobozi bwa safi buvuga ko bazaha moto zabo bazabanza kubahugura bihagije ndasobanuye ko nk'uko ufata esanse iyo ushaka y'ibihumbi bibiri y'igihumbi ya bitatu uzajya kuko uko ari imbere uko hagaragara uzajya ureba batiri isigayemo kangahe nko muri telefone urebe na kilometero usigaje kugenda noneho niba ukeneye kuva hano ujya mu mujyi uzajya umenya ni kilometero zingahe arizo uza ugafata ukishyura ayo mafaranga amafaranga tuzagenda tuyabasobanurira leta y'u rwanda ivuga ko moto zikoreshwa amashanyarazi zizagabanya ibyuka byangiza ikirere umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku bidukikije rema enjeniyeri koreta ruhamya imyuka yangiza umwuka duhumeka ikangiriza ikazana na ya myuka yangiriza ikirere cyacu imyinshi n'iva mu binyabiziga ubwo turavuga moto tukavuga n'imodoka ubwo rero nurumva ngira ngo namwe murabibona ko igice kinini cy'umujyi wacu ibinyabiziga byinshi dufite ni moto kandi kubera ko ariyo taransipoti abantu bacu benshi bagenderaho ni uko arizo ziba ziri mu muhanda kenshi igihe kinini twumva rero tugerageje kubona ibinyabiziga ubwo ndavuga za moto nyinshi zikoresha amashanyarazi dufite ikigabanyo kinini kuri ya myuka yanduza umwuka duhumeka n'imyuka yanduza ikirere cyacu imwe itera imihindagurikire y'ibihe turahera aho rero ariko tuzagenda tugera no ku binyabiziga abamotari bari bitabiriye uyu muhango bagaragaje impungenge z'uko bamwe bashobora gutakaza akazi kabo abandi bavuga ko ubu buryo bugoranye kuko gushyira amashanyarazi muri za moto bisaba umwanya munini batabona ariko buriya buryo mu gihe bataraca leta itarafata icyemezo cyo guhanagura kwirukana izi moto zikoresha esanse ngewe nkange ufite moto yanjye ibiti cyane ntabwo najya kubakorera ntabwo nata akazi kanjye bwite nigengaho ngo njye gukorera umuntu umumotari ubundi kigali ukora neza kandi atavunika akora ibirometero byura magana abiri yabyutse nka saa kumi n'ebyiri agataha saa kumi n'ebyiri none aka kanya badusobanuriye ko ibirometero byibura umuntu yagenda ari mirongo icyenda bivuze ngo abamotari bari i kigali barenga ibihumbi wenda icumi ntabwo bazajya kuri sitasiyo niyo zaba ari sitasiyo nyinshi ubonye ko sitasiyo yabo ngo bisaba iminota mirongo ine itanu kugira ngo ugere furutanka mu gihe furutanka yacu hano byajyaga bisaba ko tuza turi abamotari icumi iminota icumi bose bakaba banyweye kandi za furutanka urumva harimo ikibazo kikirimo mu by'ukuri bagomba gukosora cyo kongera ibirometero kandi bakanagerageza no kongera amasitasiyo yabo menshi mu gihugu n'ahantu hagiye hatandukanye izindi mbogamizi turi kubonamo bishobora kuba bigiye kutubangamira kuri izi mutwaye dusanganywe abatekereje uyu mushinga bamaze impungenge b'abamotari bari bahangayikishijwe n'uko bagiye kubura akazi madamu christela niyo nkuru ni umuyobozi wungirije wa safi abamotari mwese ntimugire ibibazo ni mwebwe muzi abakozi bacu ukwezi gutaha tuzatangira tugire official launch noneho niho tuzavuga ingene kugira ube pati ya kampani yacu ingene bizagenda murumva muzamura abakozi bacu ko muza mutwereke ko mufite iyo license mutwereke ko mufite experience however natwe tuzaba training to making sure yuko mufite iyo customer service mutazakora nk'abamotari biba cyangwa iki to making sure ko muzatugupresentinga neza donc ibyo mvuze ni mwebwe muzaba safe ya safi muri iyi minsi iri imbere ntimugire ikibazo ni mwebwe mufite experience mwebwe tuzakoresha abayobozi b'iki kigo bavuga ko bazashyira sitasiyo hirya no hino zizafasha abazatwara izi moto gusa ikiguzi cyabyo ndetse n'icya moto ntikigeze gitangazwa mu kiganiro cyatanzwe uyu munsi asumita kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumita mu burundi imisore ine imbonerakure z'umugambwe uri ku butegetsi cndfdd kuri uyu wa kane ku muhingamo yahanishijwe umunyororo wo gufungwa ubuzima bwose sentare nkuru ya muhinga yaciye urwo rubanza yemeza ko iyo misore yagize uruhara mu icwa ry'umunywanyi w'umugambwe cnl ku wa cumi n'umunani ukwezi k'umunani uyu mwaka uyu munywanyi yiciwe ahitwa rugari mu ntara ya muhinga muraruko bushira ubuseruko bw'uburundi ido ni ido y'inkuru eloje wirikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu ca kenya hafi igihe cy'isaha indwi z'umuhingamo niho abacamanza ba sentare nkuru ya muyinga mu buraruko bushibuseruko bw'uburundi basohora iyo ngingo uko ari bane urwo rwaruka rw'imbonerakure urukiko rwavuze ko bagiriye icaha co kwica umunywanyi w'umugambwe senere utavuganwe n'ubutegetsi uwishwe yaguye mu gitero c'abantu bitwaje imipanga n'amahiri mw'ijoro ryo kuwa cumi n'umunani ukwezi k'umunani uyu mwaka ico gihe abanywanyi ba senere bari bavuye mu birori vyo kugurura ingoro yabo iri ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga bategererwa hitwa kw'itongo muri rugari komine y'intara ya muyinga mu gihe bariko baratahuka iruhande y'uwahasize ubuzima abandi umunani barakomeretse mu ntara y'icese yo kuri uyu wa kabiri abari muri sentare nkuru ya muyinga bemeza ko atandongozi z'umugambwe sndfdd runo rwaruka rwegukira zahabonetse nta n'abashingwamanza bariko bunganira izo mbonerakure iyi yari inshuro ya kabiri urubanza rwumvirizwa abaje gukura kwica urwo rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi ni urundi rwaruka rw'imbonerakure hamwe na bamwe mu bategetsi b'inzego z'ibanze ariko ivyo basiguye ntivyanyuza abacamanza umwe mu barongoye umugambwe seneri muyinga avuga ko yashimye ingingo y'ubutungane mugabo ko hakiri agahaze twashimye igice kuko igitero cakozwe n'imbonerakure zivuye ku mitumba itandukanye abakoze icaha ntibahanywe bose niko ashikiriza umuryango wabuze wagenewe guhabwa indishi y'akababaro y'imiliyoni zine n'ibihumbi amajana atatu z'amafaranga y'amarundi rumwe mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi inshuro nyinshi rwashizwe mu majwi n'amaraporo y'amashirahamwe yigenga hamwe n'umugwi wa onu utohoza ku vyaha vyakozwe mu burundi ko ruhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi rimwe na rimwe rugashaka gusubira inzego z'umutekano n'inama nkuru ya episkopi katolika y'abarundi yabigarutseko kuwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'icenda guheze ijambo ryabo ryasomwe na musenyeri bonaventure nahimana arongoye diyoseze ya rutana mu manuko bushira ubuseruko akaba n'icegera c'uburongoye inama ya episkopi katolika mu burundi hariho no gushaka kuyitiranya umugambwe uri ku butegetsi n'igisata kijejwe intwaro nk'akarorero hamwe hamwe urwaruka ruri muri uyo mugambwe womengo rugomba gusubira inzego zishinzwe umutekano ivyo navyo bitera akajagari gashobora kononera ingendo y'amatora bitworenza uruho rw'amazi ku bibazo bimwe bimwe biteye amakenga bihagaritse umutima abarundi batari bake muri iki gihe turimwo navyo ni ngibi mu ntara zitari nke haribonekeza agatima kabi ko kuburabuza no guhohotera imigambwe imwe imwe no gutoteza abanywanyi bayo iruhande y'ivyo hari imvugo inzandiko n'inyifato z'iterabwoba bishobora kubuza amatora kugenda neza mu ntara zimwe zimwe haribonekeza ubugizi bwa nabi burimwo mbere n'ubwicanyi bufatiye ku mvo za politike ahatari hake bugakorerwa cane cane abatavuga rumwe na leta kandi ahenshi ubutungane ntibubanguke kwerekana ko buriko burahana inkozi z'ikibi bukurikije amategeko abategetsi n'indongozi za sndfdd ntibahakana ko hashobora kuba hari bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure bakora amakosa ariko basigura ko kubitiranya n'umugwi w'inkozi z'ikibi zitwaje ibirwanisho nk'uko umugwi wa wavyise milise mu gifaransa ari ukurenga karimbi kandi ababivuga bafite intumbero yo gucafuza urwaruka mu kurufatira mu kivunga mu burundi imigambwe yose yafite amashami y'urwaruka akaba yitazira utuzina tw'ubuhizi eroge wurikaneza nairobi ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
haraheze hafi y'amezi ane ibinyobwa bihingurirwa muri barudi bitaboneka ku rugero rushimisha abaguzi babyo inkurikizi n'iduga ry'ibiciro ridakurikije amategeko ku bishoboye kuboneka kugeza ubu ishyirahamwe barudi ntaco rirabivuga ko uretse ko riherutse gutangaza ko rigifise umwitwarariko wo gushimisha abaguzi baryo ni inkuru ya Desire Hatunimana umenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda bimwe mu binyobwa vya Brarudi bisa naho bitagihungurwa muri iryo shirahamwe isoko ry'ijwi rya Amerika aho ryaciye ku bibanza bimwe bimwe bidandarizwamwo rivuga ko kuronka Fanta Coca-Cola canke Orange ari nko kurondera umuzi wibuye viva citron na passion nazo nyene ziboneka nabi nabi mu binyobwa vyambiye nka amstel yo mu icupa rya sanitiro mirongo itandatu na zitanu ariyo bita amstel ndende hamwe n'ibiyeri abantu basanzwe batazira vya rufuku navyo biri mu bikenye nka hose mu gihugu hari igihe nk'ahantu kuko wari usanga bazidandaza badandaza amafaranga y'inyungu ashobora kuronka ikiyeri ugashobora kurondera akaboko kugira uyihereze bicemo kuhitamo kubera iyo unzi kumera neza mu kindi kwawe ukumva hose nta zihari muri braliti wumva bakubwiye hose amakuru wumva aho uca hose wumva kwita ino n'ikibazo cako kandi gusa bakubwira ngo muno muri braliti babakinwe nta kintu bishuye ingaruka kw'ikena ry'ibi binyobwa ni nyinshi bamwe mu badandaza bikinga gahumbezi mu kuduza ibiciro amstel ndende yahora igugwa amafaranga ibihumbi n'amajana umunani ubu igugwa amafaranga ibihumbi bibiri mbere hakaba n'abayiduza gushika ku bihumbi bibiri n'amajana ane kuri ibi umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro jean marie niyokindi yaragabishije abadandaza mu ndwi iheze ico twabonye kandi kigaragara ni uko ibice mirongo icenda ku ijana by'abadandaza b'ivyo binyobwa batubahiriza iryo tegeko ivyo rero murumva ko atawo vyihanganira nico gituma ubushikiranganji bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi buriko burakora intonde z'abadandaza batubahiriza iryo tegeko mu gihugu cose kandi ko bazohanwa hisunzwe amategeko bidatevye ariko rero ikena ry'ibinyobwa riguma ari ikibazo kuri benshi abavuganye n'isoko ryacu bavuga ko bahanze amaso ishyirahamwe Buhavudi ko rigira ico ribivuze ko ico bikoze ubushikiranganji bw'ubudandaji buza bwunyura ibintu nubwo leta ifise mu mutahe muri iryo shirahamwe umushikiranganji w'amahini yo kindi aherutse kuvuga ko n'ibinyobwa biboneka bidafite akanovera nk'ako vyahorana ivyo Brarudi yaciye irara yiyamirije mu itangazo yasohoye yemeza ko atacahindutse namba kandi kumwitwarariko wo gushimisha abaguzi nawo ikibandanya kuwushira imbere ya vyose naha nyene umwe mu baguzi yaravuganye n'isoko ry'ijwi rya Amerika ko ndavyumva ibiyeri vyahahora se kimwe n'ibiyeri vy'ubu ko ibiyeri vyahahora vyari ibiyeri wanwa n'ukagitura n'umubi muga ibiyeri vy'ubu birashika n'ukugitura n'umubi ntunagiture n'umubi nk'aho je nshobora kuba ndabifatira ndabona yuko bose badasa nk'aho vyakira neza nk'ivyahahora ingaruka mbi ku mubiri ivyo byo ntabyo birangiraho kandi noneho urazi ikintu ucihereza isi kugira ngo cyo kiri ingaruka mbi ubwo nyene urashobora kuzobigwira mu nyuma muga mu gihe ibintu biba vyahindutse ko wahora uvyumva uriko uravyihereza urumva ntawe ushobora kuvyizera kuko urumva nta bipimo baba baguharira ibinyobwa vya Brarudi byageze gukena nk'uko mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi guhera ico gihe iryo shirahamwe ryagumanye ingorane yo kwama rifise ibinyobwa vyose ku rugero rukwiriye insiguro z'ico gihe ingorane yatangura kwibonekeza nk'uko amakuru ijwi rya amerika ryari ryanose yabivuga yari kena ry'amafaranga y'agaciro ariko imbere yaho hari habanje kuba ikibazo c'uko brarudi yahinguye ku rugero rudakwiye ku kubura abaguzi bivuye ku myiyerekano yo kwanya ikiringo c'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ubu rero ababikurikiranira hafi bavuga ko ingorane iryo shirahamwe ryagize kuva uwo mwaka zibandanya kugira ingaruka kukaba nkako no muri kino gihe kuronka amafaranga y'agaciro ni ikibazo cabaye akananira abahinga bikabuko mu gihe brarudi nayo isanzwe ariyikoresha mu kurangura ibikoresho vyose ariko ikadandaza mu mafaranga y'amarundi
urakoze desire wadusomeye inkuru ijwi ry'amerika rironka ribifashijwemo n'abakunzi baryo mu burundi mu kanya turasuzira ibiganiro byo kuri saha ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije twabwiye ko abajejwe gukingira inkingira y'ahari mu gihugu c'ubutaliyano batoye imizimba y'abakenyezi cumi na batatu bitavye imana nyuma yaho ubwato barimwo bwuzuyemwo abimukira buzamiye buriko burashikira inkengera yo mu gisagara ca lampedusa kubera ibihe bibi ejo ku munsi wa mbere abashakashatsi batatu begukanye igihembo cyitiriwe nobel mu by'ubugenge physique babiri n'abasuwisi michel mayo na didier queloz uwa gatatu ni james peebles ufite ubwenegihugu bwa canada na leta zunze ubumwe za amerika ejo nobel yari yatanze igihembo cy'ubuganga ku bantu batatu abanyamerika babiri william kaylin na greg semenza n'umwongereza peter ratcliffe tubabwiye kandi ko mu gihugu cya mozambique igandagurwa ry'umutegetsi yajejwe kugenduza amatora ku mutumba ryabaye mu biheze muri iki gihe amatora y'umukuru w'igihugu yimirije yiyamirijwe n'amakungu inshuti mwese rero mwakurikiranye ibiganiro byacu aha niho tubihagarakiye ibiganiro byo kuri iyi saha turabashimiye kuba mwaduteze amatwi tukaba tuyifurije mwese rero umugoroba mwiza n'amahoro mugire mutekanirwe mu banyu no mu byanyu
Thank you.